iyi mwumva ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na veniste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweze kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye umubano hagati y'u rwanda n'uburundi uragenda urushaho kuba mwiza ejo kuwa mbere perezida paul kagame w'u rwanda yakiriye intumwa za mugenzi we w'uburundi evariste ndayishimiye perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden kuri wa mbere yavuganye na minisitiri w'intebe wa etiyopiya abategetsi bombi baganiriye ku buryo bwo kwihutisha ibiganiro bigamije guhagarika intambara imikino y'igikombe cy'afurika yatangiye ku cyumweru mu gihugu cya kameruni irakomeje mu isaha imwe ikipe ya algeria irahura n'iya sierra leone nayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu aroyizi bigirimana aroyizi wiriweho mwiriwe veniste tuyahere ku yerekeye umugabane wa afurika perezida wa leta z'ubumwe za amerika joe biden yaravuganye n'umushikiranganji wa mbere wa etiyopiya abi ahmed ejo ku munsi wa mbere amushikiriza amakenga afise ku ruhagarara ruri muri etiyopiya hamwe n'ibitero by'indege biheruka byishe abasivile mirongo itanu na batandatu mu ntara ya tigre perezidansi ya amerika white house yavuze ko abo bategetsi babiri baganiriye ku kunyarutsa ibiganiro bigamije gushika ku mwumvikano wo guhagarika intambara perezidansi ya amerika yavuze ko perezida biden yashimikiye ku gukomeza gushikana imfashanyo ku banyetiyopiya no gutorera umuti ibibazo by'agateka ka zina muntu kuri abo banyetiyopiya bose harimwo n'abatawe mu mabohero igihe igihugu cyari mu bihe bidasanzwe ariko leta ya biden ntacyo yashikirije ku cy'umushikiranganji wa mbere abi ahmed yishuye kuri ayo makenga ya perezida biden abategetsi ba somaliya barumvikanye ku gutunganya amatora arindiriwe mu gihe kirekire ay'abashingamateka n'ay'umukuru w'igihugu bumvikana ko azoba ku itariki ya mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kwa kabiri kuza ibihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu bikorana na somaliya byarashimye uyu mwumvikano ariko bivuga ko icyuka kibi cya politike hagati ya perezida n'umushikiranganji wa mbere kigiteye amakenga kubw'umuvugizi w'umushikiranganji wa mbere mohamed ibrahimu mwalimu abafise uruhara muri ayo matora bose babwirizwa kubahiriza urutonde rwumvikanywe ko kugira ibintu bitere bija imbere
washington ijwi rya amerika nayo muri libiya abategetsi barahagaritse bunyamaswa bimukira baharurwa mu majana hamwe n'impunzi zari mu ikambi yariko iberamwo imyiyerekano ku mugwa mukuru tripoli ibi byavuzwe n'amashyirahamwe y'abagiraneza ejo ku munsi wa mbere amashyirahamwe y'abagiraneza iryo muri norvege conseil norvegien pour les refugiés hamwe n'iryo muri amerika international rescue committee avuga ko ahangayikishijwe n'ifungwa ry'abimukira barenga amajana atandatu impunzi hamwe n'abasaba ubuhungiro byabaye ku munsi wa mbere muyavugwa hanze y'umugabane wa afurika abategetsi ba iraki bavuze ejo ku munsi wa mbere ko batahukanye imiryango ijana na cumi n'umwe y'abanyayirake bakoranye n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu bari mu ikambi mu buraruko bwa siriya umutegetsi wa iraki atashimye ko amazina yiwe amenyekana yavuze ko iyo miryango yakiriwe ku munsi wa gatandatu icirungikwa mu ikambi ya al jada ni mu bumanuko bwa mosul kuva mu kwezi kwa gatanu bibiri na mirongo ibiri na rimwe itahukanwa ry'iyo miryango mu gihugu c'amavukiro irake ryarateye amakenga abanyagihugu barokotse ubwicanyi bwa isis igihe uwo muhari wari warigaruriye igice cya gatatu cya iraki hagati y'imyaka ya bibiri na cumi na kane na bibiri na cumi n'indwi
washington ijwi rya amerika abadiplomati ba leta z'ubumwe za amerika n'uburusiya barakoze ibiganiro ejo ku munsi wa mbere i geneve mu busuwise ku kibazo c'abasirikare b'uburusiya barundanye ku rubibe rwa ukraine uburusiya busaba ibihugu vyo mu burengero bw'isi kubuha icemeza ko umutekano wabwo utazohungabanywa umuvugizi w'ubushikiranganji bwa amerika bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu yavuze ko uyu mubonano utanguriye ibindi biganiro biteganijwe muri iyi ndwi inyuma y'ibi biganiro uburusiya butekanya kuganira na otani iburuseli mu bubirigi ku munsi wa gatatu mu nyuma buganire n'ishyirahamwe ry'umutekano n'imigenderanire ku mugabane wa buraya ku munsi wa kane i vienne muri otirishiya mu makuru y'inkino ihiganwa mu nkino za nyuma z'igikombe ca afurika y'ibihugu zitiriwe inkino za kane ziriko zibera muri kamerune ejo ku munsi wa mbere zarinjiye ku munsi ugira kabiri wazo mu mugwi b senegale yatsinze zimbabwe igitsindo kimwe ku busa gineya itsinda malawi igitsindo kimwe ku busa nyene nayo mu mugwi c maroke yirahiye gine ku gitsindo kimwe ku busa gabo nayo itsinda amazinga ya komora igitsindo kimwe ku busa kuri uyu wa kabiri naho algeria itana mu mitwe na sierra leone mu mugwi e nigeria itane mu mitwe na misiri nayo sudani itane mu mitwe na guine bissau
urakoze aloyizi bigirimana mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi yacu twebwe kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo hadiyo yacu vuba akadomo koma nawe ukumbuga za instagram youtube na facebook aderesi yacu ni vuba radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
umubano hagati y'u rwanda n'uburundi uragenda urushaho kuba mwiza ejo kuwa mbere perezida paul kagame w'u rwanda yakira intumwa za mugenzi w'uburundi evariste ndayishimiye nibwo bwa mbere kuva mu mwaka wa bibiri na cumi n'itanu perezida paul kagame yarabonanye n'abategetsi bakuru b'u burundi kigali desire hakingimana perezida w'u rwanda paul kagame yarakiriye ku muhingamo wo kuri uwa mbere intumwa z'uburundi ziri mu mushikiranganji ajejwe iby'akarere ka afurika y'ubuseruko urwaruka imico kama n'inkino mu burundi ambasaderi ezekiel nirigira mu butumwa bugufi perezidanse y'u rwanda yacishije ku rubuga rwayo ugwiro village yavuze ko ambasaderi nirigira hari ubutumwa bwa perezida evariste ndayishimiye yazaniye mugenzi we w'u rwanda paul kagame ubwo butumwa ntibwatomowe ubwo ari bwo ku rubuga rwa perezidanse y'u rwanda ubutumwa buto buriko bubandanya buvuga ko ibiganiro vyabaye hagati ya perezida paul kagame n'abategetsi b'uburundi vyashimikiye ku gukomeza imigenderanire hagati y'ivyo bihugu ijwi rya amerika yaragerageje kurondera impande z'uburundi uwotanga amakuru arengeje ngaha ariko ntizaboneka gusa umwe mu begereye ibiro vy'umukuru w'igihugu mu burundi yavuze ko iyo ntambwe iri mu zindi zigiye kubandanya mu ntumbero yo kunagura burundu imigenderanire hagati y'u rwanda n'uburundi uburundi n'u rwanda byacanyemwo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umunsi perezida pierre nkurunziza yitoreza manda itavuzwe ko rumwe n'impande zitandukanye uburundi bwagirije akatari gake u rwanda ko rwagize uruhare mu gushaka guhungabanya umutekano w'ico gihugu no guha indaro abashatse guhirika ubutegetsi bwa perezida nkurunziza u rwanda nabwo rwagiriza uburundi guha indaro abashaka kugirira nabi ico gihugu hari bitari bike ivyo bihugu bimaze gushikako kugira imigenderanire inaguke uburundi bwipfuza kuronka abagirizwa gutembagaza ubutegetsi bari ku butaka bw'u rwanda mu gihe u rwanda nabwo rushaka kuronka abo ruvuga ko bagambirije kurugirira nabi bari mu burundi
urakoze desire hatungimana tukiri mu rwanda umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yasubitse urubanza rw'umunyamakuru diodone niyo senga bakunze kwita cyuma hasane ni mu rubanza ubushinjacyaha bumuregamo ibyaha byo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano mu mpera z'umwaka ushize urukiko rukurwa mukatiye gufungwa imyaka irindwi no gutanga ihazabu y'amafaranga miliyoni eshanu uregwa we ibyaha byose arabihakana inkuru irambuye Eric bagira ubusa umunyamakuru Diedone Niyonsenga uzwi nka Cyuma Hasani yagejejwe mu cyumba cy'urukiko yambaye impuzankano y'iroza iranga abafungwa yararinzwe bikomeye n'abacungagereza abohesheje amapingu ku maboko umwitegereje mu gihagararo no ku isura arakomeye ariko ibyo avuga ku mibereho ye yo mu munyururu byo byumvikanisha ikinyuranyo nta munyamakuru wari yemerewe gufata amajwi cyangwa amashusho mu iburanisha nyuma yo kwibutsa iby'itegeko riteganya kuri iyi ngingo umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yategetse gufatira telefoni z'abanyamakuru mbere y'uko atangira iburanisha kugera rirangiye niyo nsenga yavuze ko gereza afungiwemo itamworohereje gutanga imyanzuro isubiza ku byo ubushinjacyaha bwanditse mu bujurire yavuze ko icyemezo cy'urukiko rukuru cyategetse ko ahita afatwa agafungwa cyamugizeho ingaruka zikomeye yavuze ko abagiye kumuta muri yombi bamusahuye ibikoresho bye by'akazi n'ibya kampani shema tv abereye umuyobozi cyuma avuga ko afunzwe ku mpamvu za politiki niyo nsenga yabwiye urukiko ko afungiwe ahantu yise mu mwobo ati iyo mpabonye nibaza icyo naba naragomeyeho iki gihugu yavuze ko afungiwe mu kato ka wenyine ahantu habi hamuteye kurwara umugongo cyuma hasani yavuze ko yota izuba isaha imwe ku munsi kandi ko byamuviriyemo ubuhumyi mu magambo ye yavuze ko hari n'abantu bahekuye igihugu bafunzwe neza avuga ko aho afungiye nta nyamaswa yahafungirwa umunyamakuru niyo nsenga yabwiye urukiko rw'ubujurire ko inzego z'umutekano zamufashe zimufunga mu buryo bunyuranije n'amategeko umunyamategeko umwunganira agatera agashabana yakunze gutsimbarara ku nzitizi yo gusaba ko cyuma hasani yafungurwa by'agateganyo yisunze ingingo z'amategeko areba imanza z'inshinjabyaha gatera gashabana yibutsa ko inzitizi y'ifungwa ry'agateganyo itangirwaho urubanza rwaba rugeze kandi umucamanza agategekwa kuyifataho icyemezo mbere y'urubanza mu mizi ni inzitizi urukiko rwamwangiye ko ayisobanura kuko uwo yunganira yasabaga gusubika urubanza ku mpamvu z'uko nta ntege afite zo kuburana urukiko ruvuga ko umunyamategeko gashabana yatanze inzitizi zakererewe bituma n'uruhande baburana rutabasha kugira icyo ruyisubizaho mu nyandiko ubushinjacyaha buhagarariwe na bwana faustin mutunzi buvuga ko bwatunguwe n'inzitizi yazamuwe n'agatera gashabana bwavuze ko butiteguye kugira icyo bwayisubizaho busaba umwanya uhagije wo kwitegura umushinjacyaha yasobanuye ko niba hari amakosa yabayeho mu kujya guta muri yombi icyuma hasani byabazwa ababikoze amategeko akabibaryoza ku giti cyabo umunyamategeko gashabana yavuze ko kuba ubushinjacyaha butiteguye gusubiza ku nzitizi y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ari uburenganzira bwabwo avuga ko iyo ageze kuri gereza bimugora kumuhuza n'uwo yunganira asobanura ko gereza ifatira inyandiko zose zijyanye n'urubanza ku buryo bigoye ko habaho ibanga ry'akazi n'uwo yunganira umunyamakuru niyo nsenga yabwiye urukiko ko afite imyanzuro yakoze isubiza iy'ubushinjacyaha ariko gereza yanze kumufasha kuyigeza ku rukiko mu buryo bw'ikoranabuhanga iyo iraza yiyongera ku y'umunyamategeko umwunganira yasubije ku bujurire bw'ubushinjacyaha yakunze gutinda ku buryo yafashwemo yita ko bunyuranije n'amategeko n'uburyo afunzwemo urukiko rwamusubije ko byinshi avuga ntaho bihurira n'urubanza rw'ubujurire baburana byarangiye urukiko rufashe umwanzuro wo gusubika urubanza rwategetse ko cyuma hasani n'umwunganira bahuza imyanzuro yabo bakayigeza ku rukiko ni nabwo ubushinjacyaha buzagira icyo buyisubizaho umucamanza kandi nubwo yavuze ko ibivugwa na cyuma bigoye kwemeza ukuri kwabyo yahamagaye uwari ukuriye itsinda ririnda cyuma ategeka ko gereza imworohereza akagira uburenganzira nk'ubw'abandi bafungwa umunyamakuru niyo nsenga yajuririye igihano cy'igifungo cy'imyaka irindwi n'ihazabu ya miliyoni eshanu z'amafaranga ni nyuma y'uko mu mpera z'umwaka ushize wa bibiri na makumyabiri na rimwe urukiko rukuru rumuhamije ibyaha bine byo gukora no gukoresha impapuro mpimbano kwiyitirira umwuga w'itangazamakuru gukoza isoni abayobozi n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu n'icyaha umucamanza yamuhamije atarakiregewe kandi cyarakuwe mu mategeko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda urukiko rw'ubujurire rwavuze ko kuba impande zombi zarakijuririye nta mpaka kigomba guteza kuko ababuranyi bombi bakivugaho rumwe cyuma yasoje asaba ko yarekurwa akabasha kwivuza ariko ubushinjacyaha bwo busobanura ko urwego rw'amagereza arirwo rugomba gukurikirana ubuzima bwe iburanisha rizakomeza ku itariki ya makumyabiri n'eshanu z'uku kwezi akagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali tugume mu rwanda aho amashuri yatangiye kuri wa mbere hafashwe ingamba zo kurinda ikwirakwira ry'icyorezo cya kovide cumi n'icyenda mu banyeshuri kigali asumutakaboyi ijwi rya amerika ryagiye ku rwunge rw'amashuri rwa kabuga katolike dusanga ubuyobozi n'abarimu babanza kureba uko ubuzima bw'abana baje gutangira buhagaze byari mu rwego rwo gushyira mu bikorwa itangazo rya minisiteri y'ubuzima ryasabaga ko umwana wese ugaragaje ibimenyetso bya covid cumi n'icyenda birimo gukorora kugira umuriro n'ibicurane adakwiye koherezwa ku ishuri ahubwo agomba kuguma mu rugo akitabwaho kugeza akize bwana nkuru nziza jean bosco ni umuyobozi w'urwunge rw'amashuri ya kabuga twatangiye mu nama n'abarimu n'ibitogeza y'aya mabwiriza n'uko bagomba kubyitwaramo mu ishuri buri mwarimu wese ari kureba uko abana bameze hari abakorora akareba ameze neza ku buryo uwaba afite icyo kibazo amukuramo akamushyikiriza ubuyobozi noneho twe tugahita duhamagara ababyeyi tuba twakorana nabo uretse ko iyo kesi ntabwo turahura nayo turamutse duhuye nayo ni uko twabigenza umwana aga- agahabwa ababyeyi ndetse akabanza kujya gusuzumwa kugira ngo hagaragare niba yaba arwaye coronavirus cyangwa se atayirwaye bityo turebe uko twa- twafatanya dufatanya izo ngamba kugira ngo turinde n'abandi itangazo rya minisiteri y'ubuzima kandi ryasabaga ababyeyi gupimisha abana covid cumi n'icyenda kuva ku bafite imyaka itanu bagakoresha uburyo bwihuse buzwi nka rapid test ni ikintu gisa nk'icyateye urujijo ababyeyi bamwe na bamwe bagaragaza ko batazabasha gusobanukirwa niba umwana arwaye covid cumi n'icyenda cyangwa ari inkorora isanzwe gusa aho harimo impungenge kuko ubu abana barakorora amagiripe ariko birasaba ko nkatwe nk'ababyeyi twabanza tukihutira ku kigo nderabuzima tukajya kubapimisha tukareba yuko ari inkorora isanzwe cyangwa ari icyo cyorezo kubera ari icyorezo kiriho umuntu agira ubwoba ariko nanone ntabwo wahita kumujyana ku ishuri iyo afite umuriro mwinshi banamujyana kwa muganga bakareba ikibazo afite ntimushobora kwibaza ntimuzajya muyoberwa niba ari ya covid cyangwa ari gripe isanzwe umuntu nyine ayoberwa ibyo ari byo akagira ubwoba ariko nyine umuganga akabasha kugera kwa muganga Kugeza ubu hirya no hino mu bigo by'amashuri hagiye hubaka urukarabiro aho buri mwana wese winjiye mu ishuri abanza gukaraba amazi meza n'isabune gusa hejuru y'izo ngamba abarimu bongereweho izindi nshingano zo kureba umwana ufite umuriro ukorora ngo barebe niba yaba ataranduye covid cumi n'icyenda abarimu baravuga ko babyiteguye nabyo urababwira uti hari indi va- variyete ya coronavirus yaje umikoro yandura cyane kurusha yari isanzwe mwirinde cyane kurushaho icyo ni cyo turi gukora kugira ngo dukomeze kwirinda twebwe rero nk'abarezi b'abana batoya turi kubanza kwa- mu kwakira abana tukareba niba umwana aje ari muzima abana bato biba bigoye ndaza kumupimisha nkoresheje igipimo cyerekana ko umu- umuriro wiyongereye cyangwa se wagabanutse iyo usanga wiyongereye ndihutira ku- kugisha inama abajyanama b'ubuzima Nubwo amabwiriza yasohotse yagenanye n'itangira yarebaga abanyeshuri gusa, umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima Julien Mahoro Niyingabira yabwiye Radiyo Ijwi ry'Amerika ko n'abarimu bafite amabwiriza bakwiye gukurikiza.
abarimu ni abantu bakuru ah, basanzwe bagengwa n'andi mabwiriza aba yarashyizweho kugira ngo murabizi ko dusaba ko umuntu wese ugaragaza ibimenyetso bya covid cumi n'icyenda yirinda kujya mu bandi akirinda kujya ahateraniye abantu benshi akirinda guhura n'abandi akishyira mu kato kugeza ubwo ibyo bimenyetso bishize cyangwa se akajya kwipimisha bikagaragara ko afite covid cumi n'icyenda cyangwa se ko wenda ashobora kuba afite ibyo bimenyetso biturutse ku ku kindi kibazo yagize nka gripe n'iki so kuba umuntu rero afite ibimenyetso ikintu cya mbere akwiriye gukorana mbere y'uko yipimisha covid cumi n'icyenda ni ukwirinda guhura n'abandi bantu birumvikana rero ko ah, igihe yaba ari umwarimu icyo gihe akwiriye ku- kwirinda no kujya ku ishuri cyangwa se kwirinda kubonana n'abana kuko icyo gihe haba harimo ibyago byinshi byo kubanduza Ni ubwa mbere ingamba nk'izi zifashwe byose bikaba biri muri gahunda yo guhangana na virusi nshya ya Omicron. Abaganga bemeza ko yandura vuba kandi ikaba yafata abantu benshi icyarimwe. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
bakunze baradiyo ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibonagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda niki gituma umutungo w'ibihugu bya afurika ukomeza kunyerezwa abarimu babiri ba za kaminuza james k boyce n'umurundi lewonse ndikumana baherutse kwandika igitabo kibisobanura kigiye eh, gusohoka profesor ndikumana yasobanuriye mugenzi wacu frederic nkundikije ibikubiye muri icyo gitabo ego nk'uko bivuze hari igitabo gishasha twe n'umugenzi wanje professeur G- james boy tugira ki- ki- kiriko kirasohoka muri oxford university press kizosohoka uku kwezi mu bwongereza hanyuma no kwa kabiri muri amerika Ah, ico gitabo rero citwa on the trail of capital flight from Africa to takers and the enablers. muri iki gitabo icyo twashatse kugira ni ukugira ngo tubandanye ubushakashatsi twatanguye kuva ke- kuva kare kuva kera turaba ingene ubutunzi bwa afurika bubandanya bu- bu- buva muri afurika mu bunye- mu- mu- mu bunyegero buja mu mu bihugu byo hanze kandi afurika nayo yari yari ibihugu bya afurika byari bikeneye am- am- ama- amahera yo kugira ngo bu- bigire imigambi yo yo gutera imbere twasanze nk'ubu mu- mu biharuro tuza kugira tuherutse kugira twasanze afurika yaraho yarataye amahera angana ku- ku ku madolari angana imiliyaridi ibihumbi bibiri urumva imiliyaridi ibihumbi bibiri by'amadolari yagiye nk'uko ata- ataboneka mu bitabo mu- mu mu bitabo bya mu maraporo ya ya- ya leta ni ukuvuga urabye guhera nko ku mwaka wa bihumbi bibiri afurika yataye imiliyaridi mirongo itandatu n'atanu ku mwaka ayo ni amahera menshi cyane tuba tuzi ko muri afurika ariho hari ni- niyo kontina ifise aba eh, igitigiri cy'aba- cy'abantu bitwa ko bakenye kiguma ciyongera ivyo bishika Akaza- professor ivyo bishika professor Leonce Ndikumana abatetsi bari he ibyo icyo tu- muri muri iki gitabo cyo twashatse kugira ni uku- ni ukuraba mu- tuba- twafashe ibihugu bitatu cote d'ivoire angola na afrique du sud kugira ngo turabe nk'uko nk'uko ubajije ibyo bintu bishika gute icyo twasanze ni uko igi- igituma bishika si ikintu kimwe kandi si umuntu umwe kandi si si- si- si- ni ukuvuga yuko hariho ukuntu ubutunzi bwa bw'igihugu icyo ari cyo cyose nk'iyi urabye nka nka cote d'ivoire ni icya mbere igihugu cya mbere gi- gishora i- i- i- ibiryo bita koko bakoramwo amashokora n'ibindi angola iri mu bihugu bya mbere bishora ibi- ibitoro afurika du sud iri ifise ubutaka bu- butunze cyane mwe ugasanga amakompanyi acuruza um, yimba ubwo butaka canke ah, ah, acuruza iyo iyo koko usanga asubiza mu mu gihugu amahera make cyane kuko ayo badandaje bayaguriza hanze nta tasi batanga mugabo icyo twasanze kandi ni uko kugira ngo ibyo bishoboke usanga na- no muri no mu bihugu abari bagejeje kuraba ibyo bintu baba basinziriye cyangwa ntibabiraba neza ubwo kenshi rimwe rimwe ugasanga na- bamwe barimwo muri ibyo by'uku bararonkamwo inyungu inyungu zabo ikindi twasanze ni uko ayo mahera amaze gushika hanze acanyegezwa n'amabanki bayasizemwo ni ukuvuga yuko afurika rero igituma igituma iguma ihomba ni uko i- amakompanyi yo hanze aza ku- ku- kwimba ubutaka aza ku- ku- kurimisha ayo makoko aza kudandaza kudandaza ibi- ibi- ubutunzi bwa bwa afurika ntatanga umusoro ntanga tax ntiyerekana i- i- ayo ayo yadan- ayo yadandaje usanga rero ata madovize aza- aza- aza mu bihugu ugasanga ibihugu bya afurika nta bubasha bif- bufise bwo kugira ngo bugire amakontra meza yotuma ibihugu byunguka muri- mu kudandaza no mu- mu mu gucukura no mu kwa- no kudandaza ibyo- ubwo butunzi kubera urabye n'ingene eh, ama- ama universite muri afurika ingena ingena au- a- a- a- amaforomasi a- atanga usanga ari bake bariko bariga ibintu by'ingene amakontra yo muri mine amakontra yo mu yo mu- yo mu bitoro ama- amakontra yo mu zahabu ingene akogwa kandi tuzi yuko ayo makompanyi ava hanze yo yazana abakontable aba- abajuriste aba- aba- abavoka babizi rwose ugaca usanga rero izo konta ibihugu vya afurika bisinya inyungu ija ku makompanyi aje aje ku- aje ku- ku- kubikoramo ariko kugira ivyo vyose bishoboke no kuvuga ko hariho n'abatetsi eh, bo muri ivyo bihugu mwavuze baba bafisemo uruhara hariho mwavuze amabanki nayo nyene abafisemo uruhara inyungu ayo mabanki n'ivyo bihugu vyo hanze eka n'ibihugu eh, ubwo buta- butare buvamwo inyungu zavyo ziri hehe bigenda gute kugira ngo bimare imyaka bidahinduka igituma bidahinduka no kubera aba- abafise ububasha mu mu vyerekeye ububasha politiki cyangwa ububasha bw'amafaranga bo nibo ba- nibo ba- baprofita muri iyo sisiteme donc urumva rero ntacotuma babihindura kuko ayo mabanki yo hanze aronka ayo mahera acatuma ayunguka ko ariko aratanga ideni yobihindurira iki yo niho iyo kwerekana bo bumva ata ata kamaro yuko bokwerekana abafise ayo mahera n'ingene bayazana ayo makompanyi aza ku- kwimba ubwo butaka niyo yunguka none wumva bo bihindura gutyo ko bo babona yuko bi- ni- bi- bi- bi- bi- byungura umuta- umutahe wabo byungura inyungu yabo muri afurika muri nko muri nko muri ibi bihugu twara- twarabye usanga n'abategetsi b'igihugu aribo borabye baka- baga- baga- bakabungabunga ubwo- ubwo- ubutunzi bw'igihugu usanga nabo nyine bari kubakorana n'ayo makompanyi ugasanga bariko ba- ba- bashyira ama- amakompanyi yabo bashyira amabanki yabo nko muri nko muri angola gusa twasanze famiye y'umu- y'umuperezida ujya dos santos yahe- yahe- ya- ya- yavu- yavuyeho umukobwa wiwe yari harageze igihe aba umuku- umu- umugore wa mbere atunze kurusha abandi muri afurika kubera iki? wasanga ari muri byose mu bitoro mu nzahabu ugasanga amakompanyi yose yo mu- yo mu gihugu arimwo ugasanga amahera yiwe menshi ntari mu- mu- mu- mu gihugu ari mu ma- mu- mu- muri muri- muri esipanye muri portugal muri mu bihugu byose ba- ah, leta itashobora kubona i- i- iyo iyo mahera ye. muri kuri ayo mahera yari ashyize hanze atakisi ariho ubwa mbere ntiyerekana iyo yavuye uca usanga rero bituma iyo sisiteme ibandanya kuko abo kwamiye abo abotanze disipurine kuri aya makompanyi nabo bari bagira bari bagira cyo professeur leonce ndikumana avugana na mugenzi wacu frederic nkundikije ikiganiro cyose mushobora kugisanga ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu radiyo yacu voa akadomo komu imikino y'igikombe cy'ibihugu byo muri afurika irakomeje muri kameruni mu mikino yabaye ejo kuwa mbere senegal yatsinze zimbabwe igitego kimwe ku busa gineya yatsinze malawi igitego kimwe ku busa maroc itsinda ghana nayo kimwe ku busa naho gabo itsinda ibirwa bya komore kimwe ku busa imikino iteganijwe kuri uyu munsi Algeria irahura mu isaha imwe na Sierra Leone Nigeria ikine na Misiri Sudan irahura na Guinea Bissau aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubiri ya Baro umfasha kubagezaho buri munsi mbifurije umunsi mwiza cyane cyane abakunda umupira w'amaguru ndasuhuza cyane abakunda ikipe ya Mukura Victory Sport dore umugani w'uyu munsi ishyano ntirihana umukuru nk'umuto waribonye umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
babyeyi babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha nk'aho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu pe ijwi rya amerika ijwi rya amerika ndi umuhungu n'umuzira guhunga wisherwa mudenderwa mudereri ndagacarishari kashirangabo k'amazima kano kurimbura ningero utizimba mu kirago niba utsinze amashuri maze mbyumva nk'ejo bambi cumi n'agakene ku bahungu ndi umugabo ye ngo basore n'inkumi mbirubyiruko abana n'abasaza turabazirikana waho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu pe ijwi rya amerika ijwi rya amerika amakuru y'isi ijwi rya amerika amakuru y'impamu ijwi rya amerika yo ku isi yo ijwi rya amerika yo mu biyaga bigari rya amerika imisozi igihugu ijwi rya amerika muze mwese ya amerika amakuru y'ijwi rya amerika amakuru y'isi rya amerika ngo basore n'inkumi mbirubyiruko abana n'abasaza turabazirikana waho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima turi